murumva ijwi rya amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi amakuru yacu turayahera kuri mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru tugume ku ntambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo mu burasirazuba bw'icyo gihugu umunyamakuru eric bagirubusa aratubwira uko ibintu byifashe ku mupaka wa gisenyi uhuza ibihugu byombi hanze kuba urujya n'uruza rwarangwaga ku buhahirane bw'ibihugu byombi rwaragabanutse ku mupaka muto uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu mu bice bya repubulika ya demokarasi ya kongo humvikanaga ibisasu by'ibibunda biremereye ni mu ntambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za kongo frdc ni ibisasu byahereye ahagana saa saba z'ijoro bigera mu gitondo cyo kuwa gatandatu kuvugwa kugeza ku gicamunsi cyo kuwa gatandatu w'iki cyumweru byakunze kumvikana bya hato na hato utabimenyereye uherereye mu mujyi wa rubavu ku gisenyi ku ruhande rw'u rwanda mu gace gahana imbibe na repubulika ya demokarasi ya kongo wabanza gukeka ko ari nk'inkuba zihinda mu mvura y'amahindu ku banyarwanda batuye ibice byegereye ntibijya kwegera imbibe u rwanda ruhuriraho na repubulika ya demokarasi ya kongo babwira ijwi rya amerika ko muri rusange ubuzima nk'ubu bamaze kubuhindura nk'ubusanzwe kubera ko bakunze kubyumva biturikira mu baturanyi aho wagiye bigeze bumva urusaku rw'amasasu n'ubu ndabona ko urwumva bazi kandi ari kumva uri kuyumva ndabona kumva amabombe tumaze kuganira hariya tugeze hano tuva ibomba imwe biracyahari twihanganye abanyarwanda kandi batuye mu bice by'imipaka ibahuza n'abaturanyi bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe muri bo bavuga ko intambara ishyamiranyije abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta ya kongo frdc yabatandukanije n'imiryango yabo na cyane ko byoroshye ko abaturanyi bashyingirana mudamu wanjye se yarapfuye beni yavuye hano agenda beni yatambutse mu frdc ageze hariya imunigi asanga M23 ihari arakomeza ajya ibeni barahamba barangije intambara ziratangira ubutembo bafunga umupaka uretse kuba aba baturage bavuga ko ubuzima nk'ubu babuhinduye ubusanzwe ubwoba ntibubura muri ibi bihe imigenderanire yazambye abashoraga ibicuruzwa mu mujyi wa Goma babivanye ku Gisenyi ntibabura gukomeza kubaririza amakuru yerekeye ku kumenya uko ibintu byifashe ahubwo amakuru ahari ni uko abakongomani batangiye ibarura hano mu mujyi wa goma kumenya umunyarwanda n'utari umunyarwanda nawe ubwo bikomeje ntimuzahunga twagenda amagara bugenda amagara ni mabi andi makuru ku ngaruka z'iyi ntambara ijwi rya amerika yamenye yerekeranye n'ibikorwa by'urugomo abanyarwanda bavuga ko bahura nabyo iyo bageze ku butaka bwa kongo kuko abanyekongo bakomeza gufata u rwanda nka nyirabayazana wo kubashyira mu kaga ijwi rya amerika yabonye umugabo witwa gaspar bizimana wo mu murenge wa rubavu ku gisenyi ugenda n'iryinyo mu mufuka w'ipantaro avuga ko yakubitiye ikongo birangira bamukuye iryinyo njye n'umuntu bankuye iryinyo ni uwitwa misi ndamuzi kambara amarinete n'akagofero kugeza duteguriye inkuru mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu urwamo rw'ibibunda biremereye byarasirwaga ku butaka bwa kongo twumvaga rusa n'urwacecetse imyaka isaga makumyabiri irihiritse u rwanda na kongo byitana ba mwana ku kibazo cy'umutekano muke uhora mu burasirazuba bwa kongo kongo ishinja u rwanda ko rutera inkunga mu buryo buziguye n'ubutaziguye umutwe wa ma makumyabiri na gatatu mu mugambi wo gusahura umutungo kamere wayo wiganjemo amabuye y'agaciro ni ibirego u rwanda rwakunze kugarama ahubwo rugashinja kongo gucumbikira abarwanyi b'umutwe wa fdlr ushinzwe gukora jenoside mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ndetse rukanashinja kongo kwibasira abanyamurenge bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ehe bagira uruza rw'ijwi rya amerika ku gisenyi mu burengerazuba bw'u rwanda amakuru ya radiyo ijwi rya amerika arakomeje reveria nundikuriyo umunyamabanga mukuru w'ishyaka cndd fdd mu burundi ntiyashoboye kwitaba igiterane cyatumijwe n'iryo shyaka ingozi kuva tariki makumyabiri n'eshatu ku kwezi umwungirije yamenyekanishije ko arwaye bituma abari bateranye bibaza impamvu batamenyeshejwe impamvu z'uburwayi bwe mbere inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na thierry vendayishimiye hari i kigali mu rwanda urukurukuru rwatanguwe gukwirakwizwa ku munsi wa mbere w'igikorane catunganijwe n'umugambwe SNDD-FDD kigitangura ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatatu ingozi abacitavye bagizwe n'abagumyabanga bariteze ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD ashika kugira ngo yugurure ico gikorane barabura bitangura kubatera amakenga vyunyuwe n'amakuru yaguma acacana ko ku mbuga hwaniro avuga ko yafashwe bukumbi ari ngozi bagaca bamumanukana ubutarariye kwivuriza i bujumbura mu makuru y'ijwi rya amerika ryatohoje mu begereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe sndd fdd yatumenyesheje ko ndikuri yatafatiwe n'iyo ndwara ingozi ahubwo yatahutse avuye i tanzania mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wa ccm uri ku butegetsi afise amagara make ayo makuru avuga kandi ko indwara y'igisukari asanzwe agendana haraheze imyaka igera ku icumi yari yamufashe bituma abaganga batangura kumuvurira aho asanzwe aba i gitega yumvise atoye mitende yaciye afata urugendo rumushikana muyinga acavayo abandanya mu gikorana ingozi ni mu gihe rero yaraha ingozi byasubira kwanka amanukanwa mu gicugu i bujumbura baca bamufatira indege yihuta igana mu gihugu ca kenya amakuru y'ijwi rya amerika ryahawe n'abegereye aho agwariye yemeza ko amagara yandi kuri iyo reveriyano atabangamiwe cane kandi ko ariko aratora mitende ukutitaba igikorane cari catunganijwe n'umugambwe sndd fdd vyatumye abaci bitabye bagikora badashwashwanutse kandi bibaza byinshi ku ndwara yafashe uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe bamwe bati agomba ahitanwe n'ugwatwaye uwahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkuru nziza uwegereye abanywanyi b'umugambwe bari bitavye ico gikorane ntawemera kugira ico ashikirije eka n'abakurakuranywe mu gutanga ibiganiro mu gikorane naco bashimye gushikiriza ku magara yandi kuri iyo reveriyano uretse umukuru w'igihugu wamusengeye hajya yari shetani ariko iraraba yuko ducika inkokora imbere y'imana twarasenze turasenga kugira ngo imana imukize none tubandanya dusenga aricyo gituma na mwebwe ari kubandanya mumusengera kugira ngo aronke imitende n'ingoga tubandanye urugendo twese turi kumwe nicyo n'ikigeragezo cyari kiri muri twebwe kugira ngo yehe shetani bwirabe yuko ducika intege twe turi abana b'imana turazi ko imana ari ibirema ikabikomeza tubandanye twese dusenga dusabira umunyamabanga mukuru umuganga wacu mwiza senedefdede umwe mu baganga bakurikiranye amagara ya reveriyano ndikuriyo kuva intambara iheze mu burundi asigura ko uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe asanganywe inkovu y'aho yarashwe akiri ku rugamba kandi akaba agendana indwara ya diyabete ati si ubwa mbere rero iyo ndwara ivyuka urugero rw'isukari mu mubiri rukaduga kandi ku bw'ico gikomere c'aho yarashwe gishobora naco kwadukamwo imigera biratuma urugero rw'isukari ruduga kandi bikagorana guhwamika iyo ndwara bica bisaba rero ko bavura bavura imigera iva kuri aho yarashwe kugira ngo n'urugero rw'isukari rusubire hasi ibyo bikaba byarigeze kumushikira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ku bivugwa ko ugendesha imodoka ya reveriyano ndikuriyo n'umwe mu bapolisi bamugendanira baje baritabye imana amakuru y'ijwi rya amerika ryakuye mu bamugendanira yemeza ko atanumwe muri bo akitwe n'amagara abari ngozi batubwiye ko umushoferi yari mu gikorane naho umupolisi ari bujumbura mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira kuba abantu badateye kimwe batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ariko se ni gute nakumira amakimbirane nayakemura nte nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga maze usobanukirwe uko wayakemura ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika turabasuhuje kandi tubaye n'ikaze mu kiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nge ugiye kubana namwe mu kiganiro ejo cya none ndi karemera patrick mbaye ikaze mu muryango nyarwanda hakunze kumvikana ingero nyinshi z'amakimbirane hagati y'abashakanye akenshi na kenshi ayo makimbirane aba aterwa n'ubwumvikane buke buturuka ku buryo bw'amasezerano y'icungamutungo baba abashakanye baragiranye muri ubwo buryo bw'amasezerano y'icungamutungo twavuga nko gusezerana ivanguramutungo risesuye aho usanga bamwe kubera kutarisobanukirwa neza bavuga ko abahitamo ubu buryo aba nta rukundo cyangwa se kwizerana baba bafitanye kandi hari n'abadatinya kuvuga ko ubu buryo bw'icungamutungo ari intandaro y'amakimbirane mu muryango ese koko gusezerana ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashakanye cyangwa kutarisobanukirwa neza niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango inshuti rero bakunze b'ikiganiro ejo ni mu nyemerere mbanze nakire mugenzi wanjye bazubagira fredawusi atugezeho bimwe mu bitekerezo mwatanze mu kiganiro ejo cy'ubushize ngende buze kugaruka mu kanya dukomeze n'ikiganiro ejo cya none
mugenzi wanjye patrick arakoze kumuha umwanya kambonera mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza bakunzi b'ikiganiro rero munyemerere muri aka kanya mbasangize bimwe mu bitekerezo bamwe muri mwebwe mudahwema kudukurikira mwadusangije ingingo y'ubushize twaganiriyeho yagarukaga ku bana bahishwe umwe mu babyeyi kubera amakimbirane mu butumwa bwinshi twakiriye reka duhere ku bwa mari utuye inyamata aragira ati ntabwo bikwiye ko amakimbirane hagati y'ababyeyi yari akwiye kuvutsa umwana uburenganzira bwe mu by'ukuri uwo mwana aba ahohotewe kuko ntabwo aba azi ibyo se na nyina bapfuye nta n'ubwo aba akwiye kubimenya baba bagomba kubirinda umwana bakuzuza inshingano zabo nk'ababyeyi reka dukomereze ku butumwa bwa habimana utuye i gatsibo aragira ati ntekereza ko hakwiye gushyirwaho gahunda zifasha ababyeyi gusobanukirwa n'uruhare rwabo mu buzima bw'abana nko gutegura amatsinda yo kwigira hamwe uko bakemura amakimbirane gusangira inshingano cyane cyane bigakorwa mbere y'uko bibaruka bityo umubyeyi akazabyara yaragutse mu mitekerereze munyemerere dusoreze ku butumwa bwawe w'amahoro utuye i musanze aragira ati mu by'ukuri iyo umusore ateye inda akayihakana nta kindi wabikoraho nk'umukobwa uretse kwiyakira ugafata inshingano wenyine ku bwanjye mbona hakwiye gushyirwaho gahunda ihuriza hamwe ababyeyi bose bafite icyo kibazo bakaganirizwa bagafashwa mu buryo bw'imitekerereze kuko akenshi kudatuma abana babo bamenya base njye mbona ahanini biterwa n'ihungabana baba bafite bakunzi bacu rero mukomeze gukora iki kiganiro ejo ku ijana na kane n'ibice bitatu fm nshuti rero ndetse namwe bakunzi b'ikiganiro ejo mwakoze cyane kubana natwe
aha ikaze nanone mu kiganiro ejo cy'uyu munsi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda mu rwanda kimwe n'ahandi henshi ku isi mbere yo kwemeranya gusezeranya abakundana imbere y'amategeko babanza kugaragaza uburyo bemeranywaho bazacungamo umutungo wabo kuko imitungo ikunze kuba intandaro y'amakimbirane iyo bitateguwe mbere kandi neza itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashingiranywe impano n'izungura mu rwanda rigaragaza ko hari uburyo butatu bwemewe bwo gucunga umutungo hagati y'abashakanye ari bwo ivangamutungo rusange ivangamutungo muhahano ndetse kandi n'ivangura mutungo risesuye itegeko rigenga imicungire y'umutungo w'abashingiranywe ribisobanura neza rikavuga ko ivangamutungo rusange ari amasezerano abashingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose itegeko kandi riteganya ko amasezerano y'ivangamutungo rusange abashakanye bagomba kuvanga umutungo wabo uwo bakoreye bakiri ingaragu ndetse no mu gihe bamaze gushakana umutungo bashakanye ukaba uri hamwe buri wese afiteho umugabane ungana n'uwa mugenzi we muri ubu bwoko bw'amasezerano abashyingiranywe kandi baba banahuriye ku mwenda urugo rwabo rufite hari kandi n'ubundi buryo bw'icungamutungo ari bwo ivangamutungo muhahano ryo rivuga ko mu gihe umukobwa n'umuhungu bakiri ingaragu umutungo buri umwe yari asanzwe afite uba ari uwe awigengaho n'iyo bamaze gushakana uwo mutungo ntibawuvanga ni amasezerano kandi abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo bazahaha bari kumwe kuva ku munsi w'ishyingirwa kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo hari kandi n'uburyo bwa gatatu bw'amasezerano y'icungamutungo ari bwo bita ivanguramutungo risesuye aya masezerano asobanuye ko ibijyanye n'umutungo buri umwe aba afite umutungo mu gihe bari bakiri ingaragu ndetse n'igihe bamaze gushakana umwe akomeza kuba afite umutungo we ntibawuhuriza hamwe bashobora gusezerana ko umwe azana umutungo n'undi akazana uwe bashaka gukemura ikibazo runaka ariko mu bijyanye n'amategeko umwe aba afite umutungo ukwe n'undi ukwe ni ukuvuga ko abashyingiranywe bumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga kwikenura no gutanga no kugurisha umutungo we bwite undi atabigizemo uruhare ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye bukunze kutavugwaho rumwe n'abantu aho usanga bamwe bavuga ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashyingiranywe ndetse bakanavuga ko ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye ari intandaro y'amakimbirane hagati y'abashakanye ese koko guhitamo gusezerana ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo ruba ruri hagati y'abashakanye cyangwa kudasobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane umuryango hagati y'abashakanye inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ni munyemerere nakire mugenzi wanjye ishimwe honore atugezeho inkuru irambuye kuri iyi ngingo
itegeko nimero makumyabiri na karindwi akarongo kaberamye bibiri na cumi na gatandatu ryo ku itariki ya munani ukwezi kwa karindwi bibiri na cumi na gatandatu rigenga imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe impano n'izungura nk'uko ryatangajwe mu igazeti ya repubulika y'u rwanda nimero mirongo itatu n'imwe tariki ya mbere akarongo kaberamye ukwezi kwa munani bibiri na cumi na gatandatu risobanura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingiranywe mu buryo butatu burimo ivangamutungo rusange ivangamutungo muhahano n'ivanguramutungo risesuye aha abashyingiranwa babanza kumvikana ku buryo bahitamo bakanabusobanurirwa herekanwa ibyiza byarwo n'ingaruka zishobora gushamikiraho ivanguramutungo risesuye hari abavuga ko ritizwaho n'abashinzwe irangamimerere kuko babuvuga babuca hejuru uyu ni mporanyi alexandre afite imyaka mirongo itatu n'icyenda urugo rwe rugeze mu marembera ari gusaba gatanya yize amashuri abanza amashuri abanza wenyine nkeka ko ari nayo mpamvu umugore wanjye yihutije gahunda y'ubukwe twasezeranye mu buryo bwa rusange muri rusange ni ukuvuga gute twabyita nk'uburyo bw'akavuyo guhitamo uburyo bw'isezerano ntigeze mbutekerezaho kabiri ariko kubera ko umugore yize azi n'impamvu yo guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye yabisamiye hejuru yaguze amasambu agura ibibanza yewe naze kumenya ejo bundi pe sinari mbizi ni nayo mpamvu natangiye gahunda ya gatanya afite imitungo myinshi yampishe mwigeze mubiganiraho se Ah, igihe twajyaga kubiganiraho yabaga nk'udashaka kuwunyumva nzemera ibyo nzasabwa n'urukiko aho gukomeza kubana nawe ubu naranzuye rwose ufitanye abana de dufitanye abana gera kuri batatu bose wigeze ubibaganizaho abana ntabwo ndabibaganizaho ariko naraje- ubwo naje gufata umwanzuro nzabibaganizaho ndabizi bazabyemera kuko nabo barabona ko ntabanye neza n'umugore wanjye isezerano ry'ivanguramutungo risesuye ku bashyingiranwa ntirivugwaho rumwe kandi n'aba baturage bamwe bahamya ko nta rukundo ruba rurimo abandi bakemeza ko ubu buryo buba intandaro y'amakimbirane nubwo n'ubundi atari shyashya nta guhuza mu by'ukuri ntabwo urwo rugo rwagira ishingiro kuko nta nta kwizerana buri wese aba ashaka kuvuga ngo nigwizeho imitungo undi nawe avuga ati nigwizeho imitungo kuba umuntu ashobora kwiyemeza ngo agiye kubana na runaka bitewe n'uko amukeneyeho imitungo na- icyo kibazo ntabwo cyaba kikiriho arabizi yuko imitungo ye niye ah, n'imitungo ya mugenzi we niye bakemeranya kubana n'ibyo bashobora kwemeranyaho uvuga iki ku isezerano ry'ivanguramutungo risesuye ku basezeranye njye iyo ngingo uko nyumva byumvikana mu muco nyarwanda ko uwo muntu ashobora kuba atamukunda njye nabishyigikira bitewe n'uko hari abagabo uyu munsi badashaka gukora akumva ko niba akuzanye ni urugero uri umwarimu akavuga atahembwa mu bihumbi ijana azantunga ajya ngurira n'amayoga ariko byibura byatuma hari abagabo bamwe babasha guhaguruka kugira ngo babashe kuzuza inshingano zabo byiza kubera yuko umugabo aragenda n'undi akagenda buri wese agafata akantu ke akiciraho nta kwirwa umuntu ahatana n'undi mu bantu bose mperekeza nta muntu ugira usezerana ariko njye nzarisezerana ivanguramutungo ubwo ntibwaba ari ubusambo se cyangwa kutagira urukundo ruhamye reka da nimba twakundanye tugomba guhuza ibintu byose tugakundana koko ivanguramutungo ntabwo tuba dukundana ugaragaje ko ukunze umuku- umutungo kurusha uwo uwo ugiye kubana nawe kuki wumva ubwo ari bwo buryo wahitamo ni ukuvuga ngo njye mbona ari byiza kubera ko buri muntu agira uburenganzira ku bwe- ku byo yazanye njye mbona ari byiza kubera ko umuntu aranakora cyane kugira ngo nibanatandukana azabone icyo ajyana Ah, ivanguramutungo risesuye ni ryiza cyane kuko buri wese aba yi- yigenga ku bye icyo wansanganye ni icyanjye cyangwa nawe icyo wazanye ni icyawe ntabwo ahubwo rusenya urukura ahubwo byongera urukundo ntabwo nari nzi ko njye binabaho ahubwo hari abantu numvise bigeze kujya kubisezeranira ah umudamu aravuga ati cu kwawe nanjye cu kwanjye n'ubukobwa nyine yari yafokasinze ku mitungo yumvishe ko icyo yazanye aricyo azagabana arebye muri amvirope abonye harimo ibintu biri aho ngaho by'ubutisheti ahita abona nyine ko itegeko rizamugonga ubukwe burafata nari mibereye ku murenge wa burapfuye kubera iyo mpamvu ubu buryo ngo ababuhitamo si uko baba batizerana mu gihe umubano udashingira ku bintu ahubwo abantu ari bo babishaka gusa abantu mbarwa nibo bakunze guhitamo ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye ngezaho umuremyi Theoneste ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byumba na mugenzi we gahano ribera shamari vianney umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kageyo barasobanura uko kwigisha abagiye gushyingiranwa ku micungire y'umutungo bigenda ndetse hari n'icyo babona nk'impamvu ubu buryo butitabirwa n'abashyingiranwa Ba- iyo turimo dusezeranya uburyo bwose turabusobanura iyo tumaze kubisobanura rero nibwo bahitamo ubwo bu- bu- buryo babona agiye babona bahitamo kandi ikiri itegeko riteganya ni uko binashoboka ko mwahisemo ivanguramutungo risesuye mwemeye no kuba mwakongera mugahindura bwa buryo bw'imicungire y'umutungo bitewe n'uko n'ubundi abantu babyumvikanyeho Ah, uburyo bw'ivanguramutungo risesuye navuga yuko ah, muri rusange mu rwanda budakunda gukoreshwa wenda njye ngiye nko kubwanya nko ku murenge wa byumba ntawe urabuhitamo abantu tugira benshi bakunda guhitamo ivangamutungo rusange cyangwa mwibanda ku buryo bumwe ubundi ntimubutindeho mwirinda ko hari ingaruka zishobora gushamikiraho ubona abantu benshi bahitamo uburyo bwo gukorera hamwe bagafatikanya umwe ntacunga ibye undi ngo acunge ibye ubwo uko byagenda kose biterwa bisigara biri ku burenganzira bw'abageni igihe mumaze muri iyi mirimo yanyu mwirangamimerere ku bunyamabanga nshingwabikorwa bw'umurenge nk'abakunda gusezeranya mubona ariyo mpamvu ituma abantu bitabira gake ubu buryo bw'ivanguramutungo risesuye Eh, iyo ubyitegereje buno buryo kuba butitabirwa eh, nawe utekereze nko mu rugo ari nk'amatungo imitungo abantu benshi bafite mu zikoresho batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi wenda benshi tugereranije nk'inka mu rugo hari nk'i- nk'ihene hari nk'intama uzi ko utayifite uburenganzira eh, kugira ngo nk'umugore azagire umutima wo kuyitazi ko atafite uburenganzira cyangwa se umugabo yagira umu- uburyo bwo kubyitaho adafite uburenganzira ubona bushobora kugabanya imbaraga ubona rero ngewe mu mboni zanjye ko mbibona ni ukubona uburyo bushobora gutuma abantu hagati yabo mu mu gufatikanya mu guteza imbere urugo bidashoboka cyane ukabona nk'ibijyanye n'icyizere bishobora kuba byanagabanuka eh, ku- umuntu akabona ko ari ikintu namukinga binaterwa nanone n'uburyo bw'imyumvire umuntu ahageze cyane cyane nk'iyo ubona bize yenda guhera kuri amashuri yisumbuye kuzamuka baba babyumva kurushaho ariko abandi bize amashuri abanza n'abatarize ugomba kurushaho kubumvisha burya umuryango w'abantu babiri umugore n'umugabo bajya kuwurema ari uko babanje kugira ikiganiro hagati yabo tuvuge iki- cy'urukundo ko bi- ubundi byakabaye niko bimeze tabirwa cyane kugeza ubu n'ivangamutungo rusange Ni- akenshi usanga n'imyumvire ibintu bijyanye no kwemera burya usanga bifite uruhare runini mu gutuma abantu bashaka kuvanga ko baravuga ati se niba bakundanye ni iki cyatuma ibintu ari byo bibatandukanye kandi bagiye gushinga umuryango umwe niko niko babyumva benshi bijyanye n'imyemerere ese mwe ntimwaba mubuca hejuru burya nta kitagira icyiza nta n'ikitagira n'ingaruka twebwe nk'abayobozi twigisha byose bivuga ngo kuko ari itegeko nta gihinduraho itegeko ryigisha uko ryakabaye buri wese akabanza akagenda yumva icyo ashobora guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye itegeko ribusobanura nk'amasezerano abashyingiranwa bagirana hagati yabo bakumvikana gufatanya gutunga urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese kandi buri wese akagumana uburenganzira bwo gucunga kwikinuza gutanga no kugurisha umutungo we bwite cyakora hakongerwaho ko umwe mu bashyingiranywe ashobora guha ububasha umwe muri bo bwo kumucungira umutungo bivuze ko buri wese aba afite ububasha busesuye ku mutungo we ariko hakazirikanwa uburenganzira bw'abana ku buryo batagira icyo bawuburana ngendishimwe honore mu kiganiro ejo
aha ngayo nguko rero dushimiye cyane nkoranyi alexandre ufite imyaka mirongo itatu n'icyenda watubwiye ko atabanye n'umugore we neza nyuma yo gusezerana ivanguramutungo risesuye adafite amakuru kuri iri sezerano none rikaba ryarabaye intandaro y'amakimbirane ndetse akaba ashaka gatanya n'uwo bashakanye tunashimiye cyane kandi bamwe mu baturage badusangije ibitekerezo byabo batubwiye ko ivanguramutungo risesuye abarihitamo ngo aba ari nta rukundo rurimo hagati yabo kandi ko bukunze kuba intandaro y'amakimbirane abandi kandi batubwiye ko ubu buryo bw'isezerano ari bwiza kuko umuntu ngo aba yigenga kandi afite uburenganzira ku mutungo we ntitwabura kandi no gushimira ngeza umuremyi Theoneste umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa byumba na mugenzi we gahana libera jemuve umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa kageyo batubwiye ko babanza gusobanurira abagiye gushyingiranwa amasezerano y'icungamutungo kugira ngo bitazaba intandaro cyangwa se bitazaba urwitwazo rwo kuba batandukana anshuti bakunze b'ikiganiro ejo namwe mushobora kugira uruhare mu kiganiro ejo cya none nimutubwire ese guhitamo uburyo bw'ivanguramutungo risesuye bisobanuye ko nta rukundo no gukwizerana abashakanye baba bafitanye cyangwa kudasobanukirwa neza iby'aya masezerano niyo ntandaro y'amakimbirane mu muryango nimutwandikire munyuze kuri nimero yacu ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa se kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri ndetse kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse no ku rubuga rwa x hose ni ukwandika ejo yufu eko mu ijambo rimwe ubundi udusangize igitekerezo cyawe mu gihe muri kohereza ibitekerezo byanyu reka twumve indirimbo ubundi turaza kuba tugaruka mu kanya
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iyo nkubonye uganira useka ibitwenge ari byose nkabona abana bacu baseka bakina agapira Mm. nzenga amarira mu maso mbitewe n'ibyishimo mwambona nkabona muje mwiruka munsanga numva ndi umugabo numva ndi umugabo iyo nkubonye useka unyishimiye wishimiye uko tubanye nararara nararara irarirarire unyishimiye wishimiye uko tubanye numva ndi umugabo
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
gusaba iwanyu nasezeranye kuza gufata nk'amata y'abashyitsi kugeza ubu ntacyahindutse kandi mbikora kuko ngukunda yo ntuzigera wicuza icyaguteye kunkunda kandi nzi ko nza guhora hafi kandi uzahora wishimye yo mba ndi umugabo numva ndi umugabo iyo nkubonye useka unyishimiye wishimiye uko tubanye nararara
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm unyishimiye wishimiye uko tubanye numva ndi umugabo
nshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbafite